Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii Marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akka mooltan wixataa eebla 15 bara 2019 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo eebla 7 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Intalli pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi daawwannaadhaaf Itiyoophiyaa jirti mataa oduu har'aa tattamooltan oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati.
Guyyaan gootota Oromoo sirna ho'aadhaan har'a magaalaa Amboo keessatti kabajamee oole carraa fi danqaalee miidiyaa hawaasummaa irratti kan mari'ate walga'iin ogeessotaa tokko dhuma torban dabreera magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Paartiin Areenaa Tigraay magaalaa Maqaleetti dhuma torban kanarra namoonni gaaffii mirgaa gaafatan humnoota mootummaatiin hidhamuu fi reebamuu dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
dhaabbati mootummaa yuunaayitid isteetsi daldala dubartoota afrikaa jajjabeessuuf kan oolu doolaara miliyoona hedduu ramaduuf karoorfachuusaa beeksisee jira kanas intala pireezidaantii tiraamp ivaankaa tiraampiif walta'iinsa investimentii dhuunfaa ka biyya alaa keessaa ka hoogganan deevid boyhaa har'a finfinnee keessatti fagodhan. karoorri kun doolaara biliyoona tokko sossobsuudhaan kana keessaa miliyoona dhibba sadii miliyoona shantama kallattii investimentii dubartootaan qabaman yookaan hoogganamaniif oolchuuf karoora qaba walumaa galatti afrikaa keessa dubartoota jajjabeessuuf ta'uunis ibsamee jira kana keessaa kaampaaniin diizaayinii wayyaa irratti hojjetu kan muyaa jedhamuu fi kan qabeenya adde saaraa abbabe waliin waliigalteen mallatteeffamuun ibsameera. abbaan ivaankaa pireezidaant tiraamp gorsituu isaanii kana waliin dirbata intalli isaanii kun dilbata darbe suuqii bunni keessatti gurguramuuf kaampaanii huccuu finfinnee keessa daawwattee jirti ivaankaan finfinnee seenuun dilbata darbe yoo ta'u walgahii dilbata darbe dubartoota afrikaa dinagdeef akka jajjabaatan dandeettii akka horatan gaafatu irratti argamuuf ture dubartoota biyyoota guddataa jiranii. abbaan ishee tiraamp baatii guraandhala darbee baasii ramadan kan miliyoona shantamaa hojiirra oolchuuf itiyoophiyaa targamti sagantaa tiraamp kunis hanga bara kuma lamaaf digdamii shanitti dubartoota miliyoona shantama dhaqqabu ka jedhu. miseensonni waboo guyyaa kaleessaa dhukkubsatanii hospitaala warra kaatolikii kan qidduus luqaas jedhamu geessaman hanga ammaatti miidhaan lubbuu sodaachisu akka isaan hin mudatin sabaa himaan biyyattii gabaasaa jiru dooktar damisaw gissaa hakiima waliigalaa hospitaalichaa akka jedhanitti wal'aansi miseensota waboof kennamaa jiru dandeettii hospitaalichi qabu maraanii jedhan kana malees humna hospitaalichaan ola akka hin ta'in kan lubbuuf isaan sodaachisus akka hin jirre ibsanii ammayyuu wal'aansa argataa akka jiran ta'uu dubbatan waajirri koominikeeshinii oromiyaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Admaasuu Daamxoo ibsa kennaniin waboon leenjiirra jiran kan fayyaa isaaniif wanni budate ittiin ka'umsisaan maal akka ta'e poolisii fi qaamni dhimma laalu qorataa jiraa jedhu dhimma kana laalchisee nyaatatu summaa'ee odii jedhu kan. ragaa hin qabnee fi odeeffannoo dogoggoraa ta'us ibsaniiru kanneen rakkoon kun isaan mudate dhibba tokkoof soddomii ja'a ta'uufi garuu waliigalaan miseensonni waboo mooraa xolaay keessa jiran kuma tokko caalan ta'uun ibsameera. hoogganaa paartii aaranaa dabalatee dargaggoonni kudhan magaalaa maqalee keessatti hidhamu dura taa'aan paartichaa. obbo abrahaa dastaa ibsanii jiru jarreen kun kan hidhaman dhuma torban darbee irratti ta'uu fi duula naannoo fi qulqulleessuu jedhu waliin kan walqabate ta'uun ibsameera gabaasa kan mul'ugeetaas baaterge namo.
hoogganaan paartichaa obbo abrahaa dastaa akka jedhanitti namoonni hidhaman kun yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne gaafachuunis hin danda'amne namoota hidhamanii ala kanneen reebicha poolisiitti miidhamanillee akka jiran dubbatu. namoonni hidhaman kun rakkoon uummata indartaarra gahaa jiru akka dhaabbatu kanneen koree hundeessanii socho'aa turanii jedhu obbo Abirahaa Dastaa mootummaan rakkoo jiru furuurra namoota gaaffii dhiyeessanitti maqaa adda addaa kennuudhaan uummata akka adda qoqqoodaa jirutti kan isaan dubbatan.
አሁን እየተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች ስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ፣ ስድቦች አሉ። ስለዚህ ለመብታቸው በሚታገሉ አመ ዱለ ወንጌጌሰማ ጅረንቱ ጅራ ዱለ መቃጡሬሱ arrabsoolee faatu jira dargaggoota mirga isaaniitiif qabsaa'an irratti arrabsoof duulli maqaa isaanii jibbisiisuudhaaf geggeessamu tokkummaa tigraayiif baay'ee balaamaadha kanaaf dantaaf nageenya uummata tigraayiif jecha wal kabajuun jiraachuu qaba namoonni mirga isaanii ennaa gaafatan warra gaaffii mirgaa dhiyeessan waliin dhaabachuu qabna arrabsuu hin qabnu akka ammaatti yootti deeme garuu itti bahisaa waan hamaa ta'aa jiran obbo Abrahaan. mootummaan rakkoo uummatarraa waan dhiifama mootummaan rakkoo uummatarraa waan furuu dadhabeef lammiiwwan alaa jiraatan lammiiwwan naannoo sana jiraatan jireenya isaanii fooyyessachuudhaaf karaa seeraa alaa akka baqataa jiranis dubbatanii jiru durataan arrinaa tigraay kun hoogganaan poolisii kutaa magaalatti kuwihaa ittaanaan inspeektaraa gabre kiristoos gabre masqal garuu waa'ee. dargaggoota hidhaman jedhaman kanaa gaafatamanii ennaa deebii kennan kaleessa duula naannoo qulqulleessuu ka qulqullina naannoo keenyaatiif qooda qabutti eega dargaggoonni hirmaatanii deebi'anii booda namoonni jeeqama kaasuudhaaf socho'an akka sirna qabatan gaafatamanii waan dinaniif poolisiirras miidhaa geessisuuf waan yaalaniif to'annaa jala galchinee jedhanii jiru namni reebamee hospitaala gale akka jiru kan hoogganaan arreenaa dubbatan sanas dhara jedhanii jiru namoonni hidhamanis. achuma kutaa magaalaa kuwihaa akka jiraniif bakka biraatti akka hin ergamiin dubbatu.
qindeessitoonni hiriira sudaan deeggartoonni isaanii waajjira guddoo waraana biyyattii kan kaartuum jiru cinaatti wiixata har'aa akka walitti qabaman gaafataniiru kanaaf sababaan kenname hiriira guyyaa guutuu iddoo sana taa'uudhaan gaggeeffamu diiguuf yaali ta'uu jira jedhu oduun keenya kanuun.
kadhagaa jirtan as waashingtan irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti guyyaan gootota oromoo har'a magaalaa ambootti sirna ho'aadhaan kabajamee jira sirna yaadannoo kanarratti kan haasawaa dhageessisan ayyaanduureen adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa mootummaan uummata oromoof abaa'oo hikkachiisuu qofaarratti qiyyaafachuu dhiise kanneen mootummaa jalattis ta'e mootummaadhaa alatti hidhatanii socho'anitti furmaata gochuu qaba jedhanii jiru. qawween siyaasa keessaa ba'ee gara filannoo nagaatti akka deemamuuf nageenya waaraa fiduudhaaf akka hojjetamu waamicha dhiyeessanii jiru hoogganoonni paartiilee siyaasaa kabroo fi beektonni sirna kanarratti argamanii jiru maatii wareegamtootaatiif waraqaan beekamtiif badhaasni kennamee jira naakor malkaatu amborraa gabaase.
Har'a ganama sa'aatii lamarraa jalqabee hiriirtotni yaadannoo garaa garaa dhageessisaa imalee isaanii gara bakka guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajamuu istaadiyeemii Ambootti taasifatan. Sirni yaadannoo kun dungoo qabsiisuuf yaadannoo wareegamtootaaf taasisuun jalqabame. Bara kudha sagal saddeettamatti guyyaa har'aa hayyuu duree duraanii magarsaa barii dabalatee hoogganni abaa'oo kudhan kan waraana Somaaliyaa qolachuudhaaf ba'an akka bakka shinniigaa jedhamutti tokkummaa isaanii eeggatanii wareegamanii fi ergasiis qabsoo uummatni Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti taasisaa tureen wareegama kaffalaa turan hunda yaadachuuf guyyaa kabajamuudha jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud ibsa. jijjiirama mootummaa addawaayii keessatti uumameen waraana bilisummaa oromoo mootummaa abbootii gadaa haadholii siinqeef hayyoota oromootti erga kennan booda walta'iinsi isaanii akka hin taanetti daddaaqamuun qabsoon siyaasaa haala rakkisaa keessa jiraa erga jedhan booda ejjennoo nagaaf qaban akkasitti ibsanii jiru.
fuuldura duubni keenya oromoofis ta'e uummatoota itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa bara du'aa bara nagaa dhabiinsaa. bara jeeqamsaa ture inni kun duuba keenyatti dhiifne fuuldurri keenya bara nagaa akka inni ta'uu fi oromoof nagaa waan hawwinuuf waan ta'e isa kana mootummaan siireessii fudhatee qulqullummaadhaan akka fudhu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromoonii fi beektonni of keessaa baasanii dhimma kana akka mooniin godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa
Heerri paartii biyya bulchuu riqicha filmaataa gara nagaatti adeemsisuu qaba. Abaa'oon dhimma federaalizimii gara gajjallaatti kan ilaalu ta'us seeraan ala diigamuu akka hin barbaanneef waa'ee nageenyaa rakkoo guddaa ta'e jedhan furuuf xiyyeeffannoon meeshaa hiikkachiisuu mootummaa gara biraas ilaaluu qaba jedhu.
Nagaan biyya kana keessatti akka jiraatu uummati Oromoos ni barbaada. Adda bilisummaa Oromoos ni barbaada. Haa ta'uutii uummata Oromoo qofaarratti qiyaafatuu fi waraana bilisummaa Oromoo qofaarratti qiyaafatuun nagaa. Boora'iinsaa fi meeshaa tuulamaa deemu kanaaf furmaata waan hin taaneef walumaagala biyyattii keessatti akkaataatti meeshaan walii galaa to'annoo jala galu kanneen mootummaa jalatti hidhatanii jiran humni nageenyaallee qawween kun bakka hedduutti gaaga'ama uummata sibiilii fi dargaggoota irratti fi daa'imman geessisaa waan jiruuf inni kun hundi furmaata akka argatu. Furmaati kun immoo beektota gargaarsifatee dhaabotii poolitikaa qofatotaan mootummaan kun gargaarsisee gara meeshaa waliigalaa Itoophiyaa jedhamu kana keessatti furmaati godhamee gara filmaata nagaa hawwee poolitikaa keessaa bahee gara filmaataatti akka deemu hundi keenya kanarratti akka hojjetu mootummaan kunillee kanarratti ofitti fudhatee akka kanarratti hojjetu waamicha keenya goonaa.
Oromoon kaabaa hamma kibbaatti bahaa hamma dhiyaatti tokko kan jedhan Jaal Daawud dhaabbilee Oromoo garaagarummaa sagantaa siyaasaa qabaatanis qabaachuu baatan waa'ee egeree Oromiyaa irratti tokko ta'anii wal hamiif miila wal jalaa buutuu tokko malee kan walitti dhiyaatanis hanga walitti baquutti hojjechuun akka tokkummaan jiru ititu abaa'oon kan hojjetu ta'us ibsan. Abaa'oon uummata biyyattii biroo wajjin illee hariiroo nagaa kan dantaa walii kabajuu akka qabaatu kan ibsame. Afuuraaf qilleensa adda bilisummaa Oromoo mormuu fakkeeffame kan dantaa uummata Oromoo fuuldura gama kaabaan dhaabbachuu jalqabame kan jedhan Jaal Daawud Ibsaa nuti dantaa keessan kabajnaa dantaa keenya hin tuqinaa kan jedhan arrabsoon uummata irratti gama marsariitii hawaasaa fi sabquunnamtii garaagaraan godhamaa jiru uummata isaan keessaa ba'an bakka hin bu'u jechuudhaan akka dhaabbatu waamicha dabarsanii jiru. Itti aanaan dura ta'a paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO obbo Baqqala Garbaa qabsoo barattootni daftaraaf kobbeen eegalan. galma akka ga'uuf waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Ammas akka dabarsitee kana illaa dabarfachuun barbaachisa. Wanta hojjetamaa jiru hundumaa dammaqinaan ilaaluun, bilchinaan ilaaluun wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan har'a jiru dhaabbilee siyaasaa duwwaa gidduudha. Har'a garuu manni qabsoo keenyaa gara tokkootti deemaa jira. Yoo loluun nu barbaachise wal faana lolla. yoo karaa nagaan qabsaa'uu nu barbaachisu karaa nagaa wal faana qabsoofna. Qajeelfamaa fi ajaja uummanni Oromoo nuu dabarse kanas fudhannee gara tokkummaatti, gara waliigalteetti, gara wal faana hojjechuun adeemuudhaaf nu kanarratti jabaannee hojjechaa kan jirru ta'uu isaa isin beeksisuu barbaada.
Piroofeesar Isqeel Gabbisaas gama isaaniitiin qabsoon hin dhumne wareegamni hin dhaabbanne erga jedhaniin booda ergaa itti aanu dabarfatanii jiru.
Akka kanatti hiriirtanii baatanii gara fuulduraatiif waan hafte sana waan arganne argannee waan hafnes immoo kutannoodhaan murannoodhaan gootummaadhaan itti bahuudhaaf akka dandeenyu mirkaneessuuf akka kanatti waan dhiyaatanii fi diinaafis erga akeekkachiisa ta'a nuufis immoo jabina nu ta'a qabsoon keenya sadarkaa tokkorraa sadarkaa kan biraatti dabarte tooftaa kaleessaatiin gara fuulduraatti deemuudhaaf hin dandeenyu waan injifannoodhaan arganne kan biraatti dhiifnee hin deemne.
Boojaa Gamaa Badhaanee Onkoloolessa Soddoma bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mormii Finfinnee wal qabatee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti wareegame kan jedhan obboleessi isaa hangafaa Haayiluu Badhaanee dhaamsan qabaa jedhanii jiru.
Anuma barsiisee anumatu guddisee jechaadha. Amma gaafa du'utti anuma bira ture. Qabsoon isaas immoo uummatuma Oromoo dararamu waan dhaga'uu fi arguu waan hin barbaanneedhaaf. Boojaa Gamaa wanti gaafatamu hin jiru. Qabxeensaa baagaditti kan inni qabu hin jiru. Akkuma aartistiin tokko jedhe gadaa Oromootu shammalee adda Oromoo shammitee jedhe Oromoon tokkodha. Tokko ta'uudhaan abbaa biyyummaasaa qabeenyaasaa kan isaa ta'uu barbaada. Daangaa isaatiitti amma uraan ilmoo akka Oromootti seenamu hin barbaadu. Ammayyuu hin ceene miti daandiirra jirra waan ta'eef daandii kana akka xumurru beektotaa fi hayyoota keenya caqasnee wal dhaggeeffannee tokkummaan akka qabsoofnu jedha Oromoon.
Hirmaattotni tokko tokkos guyyaa yaadannoo kana ilaalchisee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qabu.
Barsiisaa Ittafaa Tarreessaan jedhama. Guyyaa guyyoota daraaraa kafanii jaagamaa badhaanii fi kan kana fakkaatan haala ho'aadhaan yaadachuudhaan tokkummaa qabaannee gadi fageessinee dhalataa ganaa dhalatee jiru kanayyuu gadi fageenya nu bachiifne kan nu fuuldura kana ta'anii jennee itti himne qabsoon keenya immoo galma ga'eera kunoo ijaan argineerra alaabaa keenya akkaala kanaan mirmirsine agarsiifneerra jennee dhalootatti himuudhaan.
Ani jirranis badhaasaan jedhama. Jaallan keenya kaleessa biyyaaf biyyee kana nutti kennanii darban yaadachaa warra har'a jiran faana immoo dhaabannee qabsoon keenya haga bilisummaatti tarkaanfachiisuuf guyyaatti ragaa boof baanedha jechuudha.
Maatii wareegamtootaaf waraqaan beekamtii namoota muraasaaf ammoo badhaasni kennamee jira. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessatti yeroo bifa ifaa fi dammaqina akkanaa qabuun kabajamu kun kan jalqabaa ta'us waltajjii irraa ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee Zarihuun Wadaajoo kanan sin affeera.
Sabakoo wajjinni wanne kunnamsiise injifannoo boosaan na sirbisiise ishoo yaabaakoo galatoon rabbii koo ishoo yaabaakoo galatoon rabbii koo. Waaqayyoon naaga'uu galanni ni dura kan kansaa'oo tormoosiin hin hambisin bira. Aarsaan isaan baasanii ifamaa jira waan isaan buusanne nu qaqqabee jira. Jabaatu Oromoo barri kun kan keenyu nadii dammaati. Jabaatu Oromoo barri kun kan keenyu. Saataan nan goromsaa dhugaa nan obsee kumeekaa gidiraa meeqan dabarsee suuna dhoofuudhaan dhalli qimsee suuna dhoofuudhaan dhalli qimsee.
Zarihuun wadaajoo walleessaaf guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Biyyoonni Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa ardittii kabaranaatiif walitti qophaa'utti jiran gama biraatiin immoo atileetonni Itiyoophiyaa dorgommiilee biyya alaa immoo itti fufanii jiran soraan waan addunyaan gama ispoortiitiin keessoo ol taga tokko sin dhageessisuudhaaf qophaa'ee jira kunooti.
zimbabweef ugaandaan masrii afaan bu'an shampiyoonan ganna dabree kaameruun ammoo gaanaaf giinii bisa'uun walti maran warri waltafe isan yaamtarmeen jechuu jiru fakkaata ijoollee awurooppaa qaban walti haammachuu jiran wanca kubbaa miila afrikaa baraan irratti wamedduu haasa'an itiyoophiyaan paarisii fi boostonitti maraatooniin moote walumirraa fuudhanitti kilabii psg goolii shanitti galchaniitiin waan sareetti qalan fakkaata obaroo xoolan soraa lakeeti mataa ispoortii irraati namkum soddomaatti bokkaa currisuu keessa ameerikaa istaadiyoomii boostonitti girra walti jedhe ijoolleen afrikaa walumaa malchanii walumaa kalchanitti walumirra fuudhanitti maratoonii tana mootummaan galatan warqinesh dagafaa namii walti gobbatee jennaan itti awwaarsitee bira deemte akkasumaan mootelle takkum maratoonii booston mo'uu dhiisii itti hin dhiyaanne har'amoo guyyaan kasiiti warri kun hedduu sun cuftinuyyuu achuman lakkiftetti saati lamaaf daqiiqaa 23 fi sekondii soddomatti nama dubartoota Itiyoophiyaa kaagammaa maratoonii tana saddeet mo'anitti walti dabalamte. Atileetiin Keeniyaa Ediinaa Kiplaangii lammeessoo ta'e atileetiin Ameerikaa Joordan Haayis ammoo sadeessoo dhiiran ammoo atileetii Keeniyaa Laawurens Cheernotti moo'e Lilisaa Deesisaa lammeessoo Keened Kipookii sadeessoo gurbaan Leelisaa moo'e kun eeguu meegetti itti dhiyaate jennaan taraffedhee bira dabreetiin akkanaan moo'e kanaan afur kuti. Itiyoophiyaan maratoonii kalee Faransaay Paarisitti ammoo dhiiraaf dhalaan moote. Dhiiraan Abrahaa Milaawit dhalaan ammoo Geetee Galatee Burqaati. dorgommii tana namkuma jaatama ta'utti irratti wal dorgome. biyya 24tti waltaaf marroo jaatama caal taphachaa as gahan dorgommii waancaa kubbaa miilaa afrikaa afkoon tapha baranaa warri waltaafe warri waltamari'a beekama afkoon baranaa masriitti qopheesse ji'a lamaan duuba jalqaban masriin garee a keessaa dimokiraatik koongoo rippaabilik ugaandaa fi ziimbaabween waltamarte shaampiyoonaa afkoon waancaa ganni dabre kaameruun garee faa keessaa gaanaa beeninii fi giinii bisa'uun walitti qajeelte. tapha kunin waxabajjii 21 jalqabeetiin adooles keessi dhumate akkana jechuun ijoolleen afrikaa kilaboota awurooppaa keessa taphatanilleen boqonnarra waan jiranii fi waltu tapha kanaa fidhaniitiin biyyuufiitiif taphachuu fi dhufuu danda'anii jechuudha akka maqaa warri baafateetiin yoo sanitti himne risaan cawwisaan naayijeeriyaa nyeenca atlaas ilmaan morookoo onne duriitiin nama walta dhaadachuu jira naayijeeriyaan humniti teenne tambar 2014 kaaniin afrika kibbaa kaanitti nam tolchinee jette onnumsuniin dhufuu jirraa jette morokoon ammoo marroo sadeessoo wancaa kana fudhachuuf kurfoo jirraa jette morokoon ivory coast afrika kibbaatii fi naamibiyaan waltimarte masriin ijoollee biyya alaatii qabdu nama hedduu yaammachuu jirti maammed saalaalleen dhufaa karaa jiru fakkaata gurbaan liverpool keessi inni taphatuuf kaane akkuma kanaani isiin ammoo zimbaabeefaa faa walti qajeelti. madagaskar burundi naayijeeriyaa fi giiniin ammoo garee baa jalatti walti maran mooritaaniyaa tuniiziyaa maaliif angoolaan garee aa jalatti walti aanan senegaal aljeeriyaa keenyaa fi taanzaaniin ammoo garee caa jal jiran dorgommii kilaboota kubbaa miilaa faransaay taakaleetiin psg'n shaniif tokkoon akka hamaa tolchan kilabii liiliitti akkana tolchi psg'n shaampiyoona ganna dabreeti psg tana kalee guyyumaanuu guyyaan itti addaati jabaan isiin abda kiilaan mpeebe gooli lama dhabe nami isiin nami lama miilii dhabameetiin taphachuu dadhabe nami isiin herregat jo'aan barnet ammoo tapha keessa baasan psg'n miil taphataa ijoollee liyoon niikoolaas peepee fa'a nam goolii lama galchee fi afreessoof shaneessoo irratti ammoo abbaa goolii galchu duruu buuseef kanaayyuu dhaabuu dadhaban miilii isaanii liileen psg akkan tolchittuun ganni dabre kilabii faransaay keessa hurraa jirti eegee jirtechuu baran ammoo dha'um dhooftee ol baate qabxii guddoo qabaatteetiin lammeessoo jirti psg qabxii 81 ta'anteetiin jechuu qabxii ta'anteetiin jechuu liileen akkuma tapha jalqabdeen psg dha'um dhoofteetiin daaffifte goolii shantti guurte isiilleen dhabi hin galle tokkoon galatte mpeebeen arqa akka ijoollee diriqqoo taphanneeyyuufiin jedhe mata buusee istaadoomii keessa bahe. dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ameerikaa mlsitti jiran mlsiin meejor liig sooker jechuu tapha guyyaa boqonnaa lamaaniitiin dc yuunaayitid kilabii dc jechuu koloraadoo lamaaf tokkoon sadiif lamaan jechuu los aangeles fc ammoo sinsinaatii lamaaf duwwaan fc daalaas poortland lamaaf tokkoon fc daalaas akkanummoo achaa hedduun as ga'anii jechuu oomtaateef iyyuu tana fakkaatti gamkaane ammoo taphaa goolfii keessa taayiger wuds gan kudhanii tokko keessatti hardhaa maasters yookaan ammoo taphaa goolfii beekamaa moo'ee gan kudhanii hedduun kudhaniin duubatti gar kudhanii tokkootiin duubatti as ga'e qophiin ispoortii tarratanuma ansora halakeeti nagaan bulla.
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haalli itti fayyadama miidiyaalee hawaasummaa akkuma bu'aa guddaa qabu sirnaan dhimma itti ba'uudhaa baannaan balaa guddaa ta'u marii gaazexeessotaa gidduu kana finfinneetti geggeessame tokko irratti dubbatamee jira mata duree carraaf danqaa miidiyaa hawaasaa ce'umsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin waldaa gaazexeessotaa oromiyaatiin taasisame kun hoteela qananiisaa keessatti geggeessame muktaar jamaaltu gabaase.
waltajjiin waldaan gaazexeessitoota oromiyaa finfinnee hoteela qananiisaatti qopheesse carraa fi danqaa miidiyaa hawaasaa ce'umsa sirna dimookiraasii keessatti jedhuun mariin bal'aan irratti taasifameetiniin jira marii ogeessonni miidiyaa ogeessonni seeraa xiinxaltootaa fi kanneen biroo irratti hirmaatan kanatti mata dureedhuma dhiyaate kanaan qorannaa kan qopheessan hundeessaa oopraayidii fi daayireektara obn kan turan gaazexeessaa mohammad adamoo miidiyaaleen hawaasaa bu'aalee guddaa hawaasa walitti hidhuu odeeffannoo salphamatti argachuu fi ifaajeelee hambisuu hedduu akka carraa gaariititti galmeeffameetiniin irraa mul'ata jedhan rakkoo danqaa jedhaniitiniin kanneen kaasan.
qondoon namaa walitti dhufeenyi sabaaf sablammoota gidduu jiru shasharafamaa dhufee jira shakkiin baay'ateera wal amantaan hin jiru walirratti amantaan hin jiru wal shakkii jira warree baluu akkas hubachuu fi. warri eegalu akkana nu godhaa jira warri eegalu akkana yaadaa jira waan jedhu hamiidhaan shakkiin uummanni qabameera waan ta'eef haala san keessatti haala salphaadhaan biyyi kun diigamuu hin danda'u haala salphaadhaan sooshaal miidiyaan duwwaa biyya kana jigsuu hin danda'u.
Hirmaattonni marii kana bu'aa miidiyaan hawaasaa hanga har'aatitti galmeessise jijjiiramoota dhufeen walqabateetiin akka fakkeenya bal'aatitti kan kaasan yoo ta'u garuu sobaa fi oduun achirratti hafarfamu akka sabaatitti kan aadaa safuu duudhaallee darbeedhaan kan kaasan ammoo abbaa gadaatu lamaa goobana hoolaati.
Oromoon ibsuu ibsuuf hin sakkabu wanna badduu si hin dabarsu wanna badduu hin odeessu akkanatti biitti tun itittee sadarkaa moorraa kana geesse amma miidiyoonni tokko tokko hoggatoo ilaallu waraanni guddaan miidiyaarra jira.
Itoophiyaan biyya ukkaamsaan yaada ofii ibsachuu yeroo dheeraadhaaf itti taasifamaatiniin ture ta'uu isiitiin walqabatee rakkoon miidiyaa hawaasaa haala kanaan hafarfameetiniin dubbatamuun tariiti cunqursaadhaaf hulaabane rakkoo kanaan duraa calcala afaanitti nama naquudhaaf akka sababa hin taaneen kanneen marii kanarratti yaada kaasanillee jiru.
amma namoonni biyya kanaa gabaran godhaa jiran baay'een isaanii warruma kaleessas nama hidhaa nama dararaa turedha waa dubbatte waa barreessite jedhanii kanaaf utaallee amma ofiifuu nuu rakkoo qabna yoo waliin jenne ofiin jenne kunoo amma mana abbaa langaa federaalaa achirraa namni dhufan irratti qophaa'aa jirraa jechaa jiru noormaalii yoo pozitiif ilaallee uummataaf gaariidha jechuu dandeenya yoo immoo gara negatiifitti ilaallee irratti qophaa'aa jiru jechuudha.
Sababa mata dureen kun barbaachiseef haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyyi irra jirtuu fi odeeffannoon gamaa gamanaan yaa'u maal buusaatiniin akka jirurra dhaabbatameetiniin xiinxaloota lafaa mul'atan irratti yaada kan kennan ammoo pirezidantii waldaa gaazexeessitoota oromiyaa obbo naziif jamaali.
broadkaastiraanii kai amaaraa oromoon si ajjeesaa jira jedhee billaa qabsiisee footoo kan maxxanse broadkaast irratti nagarra immoo yoona kan argame immoo cufameera gaafsummaa waan jiru suuraa dogoggoraa fayyadamanii miidiyaa yeroo gabaabaa gidduutti dubbii ta'ee hin cufamne miidiyaan sun. sooshaal miidiyaan garuu nu arrabsaaruma wal arrabsaaruma akka jedhee billaa qabatee poosti gochaa muyyuuma jira kanaaf ishuu biyya diigaa jirudha.
Rakkoon miidiyaalee hawaasaa irratti mul'atu oduu sobaa hafarsuu fi jibbaa dhaadheessuun akkaataa teekinooloojiidhaan adda ba'ameetiniin lafa kaahamuu danda'amu irratti hojiileen hojjetamaatiniin jiran hegereedhaaf teekinooloojiin bal'ateetiniin achi gahee rakkoo kana hambisu abdachiisaa ta'uudhalleetu waltajjii marii kanarratti ka'e qorannaa lammaffaa kan dhiyeessan Dr. Dabalaa Gammachuu Yuunivarsiitii Iskotlaanditti qorataa sooftiweerii koompitaraati. Rakkoolee ka'aatiniin jiran kan akkamitti seecca'uun akka danda'amu irratti qorannaa isaanii waltajjiif dhiheessanii jiru.
Namoonni feek niiwusii, postee, jibbaa hojii gootatanii hojjetaniif turiizeewwan kennuuf akkuma disnii jedhee algooritimii sana fayyadamee daasaa argatte. Kanaaf postii yeroo fuudhee kan maashinitti kennaa pozitiiviidha moo negatiiviidha jedhu riizaaltii naagamee.
miidiyaan hawaasaa algala ta'eetiniin abbaan isa to'atuu fi garri lugaama qabaniitiniin ittiin deebisan dhababuun balaa guddaa biyya diiguudhaa deemuuf nu dhaqqabsiisaatiniin jiran waltajjii irratti bal'inaan ka'e nageenya lammiilee kabachiisanii balaan akka hin uumamne taasisuu keessatti ammoo hojiin seera kabachiisuu fi seerota kanaan walqabatan baasuu hojjetamaatiniin jiraachuu bakka bu'aa abbaa halangaa federaalaatu waltajjii kanarratti dubbate obbo Ndaalkaachoo Warquullee yaaduma kana kennan.
hanga biyyi diigamutti hanga sooshaal miidiyaan biyya deegutti immoo akka mootummaatti eeguu waan hin qabneef hanga ta'e sirreessuu kan danda'u kan adaba hojjechiisuu danda'u seera baasaa jirra. Seera wixinneessaa jirra akkuma hundi keessan beektan wixinee seeraa kana uummata waliin mari'achuu eegalleerra.
Mootummaan yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu irratti deeggarsa guddaa qaba hawwii mirga kana kabajuullee kan hin sossoonetu jiraadhaan ammoo kan dubbatan bakka bu'aa pirees sekeretaarii waajjira muummee kan ta'an obbo Nagaatuu Ayyalati seera walabummaa yaadaa uggura jedhameetiniin yaadame haquurraa kaasee namoota sababa kanaan hidhamanillee walaba baasuu irratti kutannoon mootummaan hojjetaatiniin ture borullee akka duubatti hin deebine kan isa agarsiisuudha jedhan hojiin ammatti eegalame kun ammoo babal'atee hubannaan gara hundaanuu kennamuu qabaadhaanillee kaasan.
Dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti. Saba amma saddeettama gahuutu biyya kana keessa jira. Sabni hundi rakkina kana keessa jira. Oromoo qofaa miti kan wal arrabsu yookiin Oromoo qofaa miti kan nama biraa arrabsu. Namni biraatis Oromoo wal arrabsaa, warri biraatis wal arrabsaa. Rakkinni kun rakkina guddaadha, rakkina bal'aadha. Kanaaf warri yoo sagantaa akkanaa kana dhiyeessitan warra afaan biraa dubbatus walitti makatanii walitti dhiyeessitanii wajjiin mari'atanii akka biyyoolessaatti walgahii bakka irra ga'anii.
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 222531 irratti wixataa gaafa jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.